Jaarroleen araaraa Oromiyaa akka mootummaan rakkoo Oromiyaa gama kaabaatiif gama kibbaa falu gaafatan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa gooban hoolaa yaada faltaa jirjaa biiroo pirezidaantii Oromiyaatiif muummee ministiraatiif erge. Biiroon odeeffannoo mootummaa Oromiyaalleen yaada abbootii gadaa kanatti akka waliigalan dubbatanii Naakoor Malkaatu nu erge.
Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa goobana hoolaa qabxiiwwan pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadhaaf dhiyeessine jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Qofa mirga eenyummaa Oromoo gaafii uummata Oromoo maal akka ta'e abbootii aangoo wajjin mari'achuudha. Kan lammataa waa'ee ajjeecha Oromootii fi ardii fi aradaasaatirraa Oromoon buqqaa'aa kan jiru. Sadaffaa komandootti naannoo Wallaggaa fi Gujii jiru isaanii akkam akka ta'u. Afraffaa bu'uuroolee misoomaa Wallaggaa fi Gujii jiru addaachitee jira bu'uuroolee misoomaa. Barattoota yuunivarsiitii irraa ari'amanii fi akkasumas barattoota yuunivarsiitii keessatti dararamaa jiran maal akka ta'u mootummaa wajjin marii goona jennee kallattii qabsiifannee itti deemaa jirra.
Garagalcha qabxiiwwan kanaa waajjira muummee ministeera Itoophiyaa fi waajjiraalee dhimmi ilaallatu hundumaaf ergineerra jechuun kan dubbatan abbaa gadaa goobana hoolaa. Qabxiiwwan kana irratti mari'atamee waliigalteerra yommuu ga'amu haala ittiin marii fi araara mootummaan riphee bosona keessa hidhatanii socho'an wajjin taasisuu irratti hirmaannu murteessinaa jechuun kan isaan dubbatan. Abbaa Gadaa Aswaa Kabbata marii pireezidaantii ittaanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin taasifame irratti godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee irraa hirmaachuu isaanii dubbatan. Yeroo rakkoowwan kanneen tarreessinu furmaata isaanii wajjin jechuun kan isaan dubbatan.
Dinadha kan keenye kumaallee poostiin akka seera addunyaa irrattis ta'ee akka seera biyyitti yeroo murtaa'ee gatii kan inni biyya tokko keessatti adeemtu kumaallee poostiin kun moggaa ol deemame kumaallee poostiinis akka seeratti akka inni ka'uudha kan inni kaawwate abbootiin gadaa soolii yookaan immoo akka sirna gadaatti abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaatii fi foolii qopheerroon immoo waajjira poolisii hojjetii uummata wajjin akka biyya eeganidha kan kallisamu.
Barsiisaa Ayyaanaa Qabataa jaarsolee biyyaa magaalaa Naqamtee keessaa kan marii kana irratti hirmaatan ta'uu dubbatan namootni koomaand poostiitiin hidhamanii jiraniif hanga yoonaa mana murtiittiin dhiyaatiin jiran dhimmi isaanii akka ilaalamuuf hariitiin akka gadhiifamanis gaafanneerra jechuun dubbatan.
Wal ijaarreen maaliif callisnee keenyaa mootummaatti dhaqnee rakkoo naannoo kana jiru himannaa namni ba'ee galuu dadhabee oomishachuu dadhabee oomisha isaa funaannachuu dadhabee kanaaf guyyaa guyyaatti duudhaa. kun dhaabatuu qaba dhaqnee qaama laallatutti mootummaatti jennee wal ijaarree dhaabachechaan irraa dhaabbachuu qaba. Waa'ee namoota hidhaa keessa jiranii utuma murtiitiin dhiyaatiin gidiraa argaa kan jiran jiru nyaatan argatanii maatiin dhiyootti jiru waggaan kan guutan jiraachuu malee adda jira. Isaan kunis hiikamuu qabu. Heerri heerri jirutti maa hidhan hin jennu yoo yakka qabaate irratti dhiyaatee murtii argachuu qaba. Mootummaan immoo nama hidhee nyaata nama dhagguwachuu yakkadha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan abbootii gadaa abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa wajjin maree geggeessuu dubbatanii jiru. Dhimmoota maree kana irratti ka'anis haala kanaan ibsanii jiru.
Keessumaa bakkoota rakkoon walitti bu'iinsaa keessa jiru keessatti akkamittiin nageenya mirkaneessuu dandeenya uummanni keenya nagaan bahee akkamitti galuu danda'a kanaaf qoodi mootummaa maal ta'uu qabaa mootummaan maal sirreessuu qabaa waan jedhudha kan isaan kaasanii mootummaas haa ta'u qaamni riphee lolus wantoota sirreessuun isarra jiraatu sirreessuu qabaa yaada jedhudha kan isaan dhiyeessanii yaada abbootiin gadaa dhiyeessan fudhatee jira jechuudha. Karaa nagaatiin hiikamuu qabaa, karaa nagaatiin tasgabbaa'uu qaba. Karaa keenyaan wanti samii gadii gaaffii uummata Oromoo deebisa nagaa uummata Oromoo gidduutti fida jedhamu hundinuu fudhatama qabaachuu isaa mirkaneessinee fi walii gallee jechuudha.
Koreen kun yeroo kibba lixaa fi lixa Oromiyaatti socho'uudhaan uummata mariisisutti mootummaan waan gochuu qabaa jedhan ibsanii jiru. Akkasuma qaamoleen hidhatanii bosona keessa socho'anis waan gochuu qaban jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Karaa nagaatiin deemnee galuudhaaf mootummaa caasni mootummaa hubannoo wal fakkaatu akka qabaatu godhamuu qabaadha. Humni ittisa biyyaas poolisiin Oromiyaas caasni nageenya Oromiyaa keessa jiru hundinuu hubannaa wal fakkaatu qabaatee dhimma kana akka nu deeggaru godhamuu qabatanii kana mootummaan naannoo Oromiyaa fudhateera kallattiidha. Humni riphee lolu kunis waamicha kana dhaga'uutu isarra jiraata. Yaada jedhu karaa mootummaatiin abbootii kanaaf dhiyaate isaanis kan jedhan waamicha kana guutummaadhaan miidiyaadhaaf goona. Mootummaanis waan nurraa dhaabuu qabu nurraa dhaabu humni dirree lolus nurraa dhaabuu qaba. Waan karaa isaa jiru ofii keenya nagaa uummata keenyaa eeguudhaan uummata keenya ijaarree nageenya isaa akka inni eeggatu gochuu danda'uutu nurra jiraataa kan jedhutti kan walii galame kana mootummaan naannoo Oromiyaas hanga gadiitti caasaa dajjallaa wajjin walitti nageenya mirkaneessuu fi waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu fudhatee jira. Araarri qaama tokkorraa araarri dhufu hin jiru. Karaa nagaatiin mootummaan ifaa isatti waamicha godhee jira. Namni yaada qabu yaada isaa walitti dhufnee mari'annee walii galuun hin danda'ama. Meeshaadhaan rakkoon hiikamu hin jiru kan jedhu karaa mootummaa waamichi godhamee jira.
Waamicha sanaaf deebiin dhufeeraan gamma.
Ammammaatti waamicha godhameef deebiin dhiyaatee jiru. Garuu immoo ammas guyyaan nagaa har'aa kaasees jira waan ta'eef yeroo lama sadii sirrii deebiin waamicha gochuu irratti nan qabu.
Barattoota yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa bara kana keessa Ariyaman jedhame ilaalchisee gaaffii dhiyaateefis tajaajilli intarneetaaf bilbilaa Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti addaan citee jirus akka eegalamu horeen abbootii amantaa jaarsolii biyyaa fi abbootii gadaatiin gaaffii dhiyaateef yeroo deebisan akkas jedhan.
Barattoota yuunivarsiitii keessatti rakkoon adda addaa uumamuu danda'a. Rakkoon adda addaa uumame kun karaa bilchina qabu, karaa tasgabbii qabu, ilaalamuutu irra jira. Ajjennoo jedhu akka qabu mootummaatti ibsamee jira. Seera barnootaa kan federaalaatii dhimma kana abbummaadhaan kan hojjetu waan ta'eef. Qaama kanaa wajjinis dubbatamee dubbiin kun karaa bilchina qabuun ilaalamuu qaba. Kan ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa hordoffii gochaa akka jirudha. Isaaniifis deebii kan laanne. Lammaffaa dhimma bu'uuraalee misoomaatii wajjin wal qabatu nageenya naannoo sanatti mirkaneessuudhaaf sochii naannoo sanatti godhamuuf yeroo murtaa'ee fi haalli ittiin neetwoorkiin bilbilaa gargar cite jira. Baay'ee isaa iddoo baay'eetti irra deebimee hojii baay'ee baay'ee kan barbaadu jira. Warra saatalaayitiidhaan malee baay'een isaanii tajaajila kan kennaa turan baay'een isaanii kan biroodbaandiin lafa jalaa awwaalamee fi qilleensa irra deemaa ture hundi isaanii baay'een isaanii ciramaniiru iddoo baay'eetti. Kanaaf bakka cirame sana irra deebisnee suphanee yeroo gabaabaa keessatti tajaajilli sun guutummaan uummataaf akka deebi'u mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa wajjin akka irratti hojjetu.
Namoota koomaand poostiitiin haala malee hidhamanii bakka garaagaraatti mana murtiittiin dhiyaatiin jiraniif dararama keessatti argamu jedhamee gaaffii dhiyaate ilaalchises akkas jedhan obbo Geetaachon.
Namoota yoo to'ate poolisiin nama to'atame sun seera biyyi kun hordofuun yeroo ittiin mana murtiitti dhiyaachuu qabutti mana murtiitti dhiyaatee adabamuu qaba. Sababa miseensa paartii siyaasaa ta'eef sababa paartiin morkataa waliin hiriireef yookaan sababa yaada addaa qabuuf yookaan sababa yaadi isaa yaada namaa biraa waliin galleef namni biyya kanatti hidhama taanaan dogoggora seenaa hin irraanfatamne hojjenna. Kanaaf jaastiin nageenyaa kanarratti of eeggannaa guddaa qabaachuun akkasarra jiraatu caasaan poolisii sadarkaadhaan jirus dhimma kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kennuun akkasarra jiraatu kallattiin waliigalaa akka naannootti kennamee jira. Namni hidhaman jedhamu eessatti hidhamanii sababiin isaan ittiin hidhaman maalinni qabaan namoota yeroof shakkamanii to'atamanii maalirra jiraa kan jedhu gabaasi guutuun akka dhiyaatu isaaniif kennine gabaasa guutuu sana kennuu duwwaatu hin taane immoo haala namoonni kun irra jiraniif illee mataasaa gaaffii ka'ee ibsa akka kennamu koomishiniin poolisiis ibsa akka kennu biiroon bulchiinsa nageenyaa oromiyaas ibsa akka kennu ragaa walitti qabatees dubbii kana uummataafis ifa akka godhu qaama dhimmi ilaallatuufis ifa akka godhu kallattiin kennamee jira kallattii sanaa hordofaa jirra jechuudha. Kanarratti mootummaan ejjennoo cimaadha kan inni qabu. Humna akka kanaa kana godhu badii kana godhu qulqullaa'ee bira geenyaan haraarama tokko malee tarkaanfii akka fudhatuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf namoonni badii garaagaraa keessatti shakkamanii olaantummaan seeraa miidhamuutti shakkaman yoo jiraatan shakkii naannoo sanatti jiru tarkaanfii fudhannee sirreessuun irra jiraataa kan jiru kallattiidhaan qabatamee deemamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessanii kana yuunifoomsu jedhee yaada.
Mootummaan riphee loltoota bosona keessatti hidhatanii socho'aa jiran wajjin mari'achuudhaaf fedhii qabu yeroo garaagaraa ibsaa turuun wal qabatee qophaa'ummaan isaanii hangami kan jedhu beekuudhaaf yaalii nuti ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa irra deddeebiidhaan argachuudhaaf taasifne hin milkoofne walitti bu'iinsa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona keessa socho'an jidduutti waggaa tokko ol lakkoofsiseen jiruuf jireenyaaf nagaan hawaasa naannichaa rakkoo keessa seenuu fi godina qeellem wallaggaarraa jiraattotni tokko tokko gara naannoo gaambeellaa fi bakkeewwan biyyattii adda addaatti baqachaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa.